ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ibujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu uno munsi ni umunsi wahariwe kurwanya itabi ku isi tugiye kuganira ku ngaruka zayo n'ibiriko birakorwa mu kurwanya iyo nyifato canke iyo abandi bita ingeso igeramira amagara y'abantu kaze mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nomero yacu mushobora guhamagara ko ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe mwese muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri isanga ni muri kano kanya muri kumwe na oriane itanga ishaka icivugo c'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ku isi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni itabi umwansi w'iterambere kuri uno munsi wahariwe kurwanya itabi ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yiteguriye gushikiriza ingingo zikwiye gufatwa n'amareta ku isi hamwe n'abanyagihugu mu ntumbero yo gushyira imbere iterambere no kurwanya iki kibazo gihanze isi yose zimwe muri izo ngingo zijanye n'ishigwaho ry'amategeko abuza ihamagarira kuvuga publicite ry'abantu kunywa itabi ukuduza amakori ku rudandazwa rwazo hamwe no kubuza abantu kunywa itabi mu nyubakwa zirimwo abantu benshi canke inyubakwa z'amareta dr margaret chen umuyobozi mukuru wa oms avuga ati itabi ribangamira twese izo ngingo zijanye no kurandurana n'imizi ingeso yo kunywa itabi zofasha ibihugu gukingira abanyagihugu babyo bagera ku mamiliyoni indwara nyinshi no gupfa bivuye ku kunywa itabi bavuga kandi ko byofasha kugabanya ubukene mu cyegeranyo cyateguwe na oms ku nshuro ya mbere basanga kandi kurwanya kino kibazo bigabanya ititurwa ry'ibidukikije kuko bavuga ko imyavu y'itabi irimwo ubumara bubi butandukanye bushika ku bwoko ibihumbi indwi si ibyo byonyine oms ivuga ko kunywa itabi bibangamira ibikorwa bizana iterambere mu miryango hakaba ihitamo ryo gufungura nabi kandi bikanakwiza impemu mbi mu mazu twari twifuje kuganira n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi mu kuraba utwigoro turiko turakogwa mu rwego rw'igihugu rw'ubuvuzi mu kurwanya itabi ariko twabakenye ariko hariho n'amashyirahamwe atandukanye ariko mu bikorwa byo kugerageza kurwanya no guhamagarira kurwanya itabi no guhamagarira abanyagihugu cyane cyane abakiri bato mu kubungabunga amagara y'abantu mu kutanywa itabi tugiye rero kuganira n'ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga mu gisata cy'amagara y'abantu mu burundi mu gisata cy'ubuganga nako murantunga muri univerisite y'uburundi association burundaise des étudiants en médecine iryo shyirahamwe ni abm imwe mu migambi yaryo ni kurwanya indwara zitandukanye zitandukira harimwo iziva ku kunywa itabi umutumire wacu rero ni frank nziza arongoye abm frank ndakuramukije kaze mu kiganiro muri isanga alo frank uranyumva
ego ngize ntindakuramukije nanje ndabashimiye kubona mwana ego frank hari ibiharuro vyerekeye ibitigiri vy'aba- vy'abanywi b'itabi mu gihugu canke mu mashuri vyoba bihari muri iki gihe kugira ngo dutangure ikiganiro twumve neza uko iki kibazo cifashe
Eh, neza na neza nta biharuro vyerekana neza ukungene vyifashe mu burundi muri rusange mugabo tugerageje gufatira ku bi- ku vyigwa bito bito vyagiye birakorwa hirya no hino eh, turashobora kuvuga nk'icigwa eh, citwa git cakozwe eh, mu bihumbi bibiri n'umunani eh, carerekanye yuko eh, kane n'ibice bitandatu kw'ijana y'urwaruka eh, ba- ba- bavuga yuko ba- bamaze kunywa itabi Eh, ikindi kigwa mfatira ko ni kimwe mu vyigwa bi- vyakozwe mu mpera z'amashure bizwi bita thèse de médecine Eh, hari ikigwa cyakozwe aha mu gisagara ca bujumbura Eh, co c'ibiharuro bi- hejuru novuga ko binateye n'ubwoba Eh, bavuga yuko hariho ibice ibice mirongo ibiri n'indwi kw'ijana eh, vy'abagizwe kw'igitohoza kandi rwarugwaruka bari bavuga yuko bamaze kunywa itabi ba- bashakanye imyaka cumi bamaze kunywa itabi ni ukuvuga ibice mirongo ibiri n'indwi kw'ijana Mm.
Eh, naho tukavuga turaja mu biharuro byinshi dufatiye aho bi- biraboneka neza yuko eh, itaba ari ikintu giteye ikibazo hano iwacu mu Mm. uravuze dusubiremo neza uravuze ati basanze ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana by'abana bafite imyaka cumi banywa itabi
oya Eh, ni ukuvuga ni ibice mirongo ibiri ni- n'indwi ku ijana y'abagizwe kuri ico cigwa eh, bavuze yuko batanguye kunywa itabi bafite eh, imyaka iri munsi ya cumi Mm.
ego Iki ni ibiharuro bihambaye cyane cyane cyane kuri iyo myaka yaba baba baratanguye kunywa itabi none akenshi abari mu byerekeye ubuvuzi musanga abantu batangura kunywa itabi bigenze gute canke biterwa n'iki cyane cyane ku bakiri bato
Eh, muri ivyo vyigwa nyene vyagiye birakorwa umuntu agiye ara- arasoma eh, novuga eh, ishu zagiye ziratangwa na n'ubwo rwarukana cane cane Eh, benshi bavuga yuko eh, ba- baritangura ari ari nk'agaku k'abagenzi bavuga bati reka du- dupime twumvirize ukungene bimeze Eh, abandi nabo ba- bakavuga bakabibona hajya mu ma- mu mareresi babona umenga ni ibyo bigezweho hanyuma bakabigira amangeza mugabo bamaze gutangura eh, kugira ngo babivemwo kenshi na kenshi bikavugwa. kenshi kugwaruka usanga aba ari ari ibyo nyine ari agakuku ariko ubibona abandi bariko barabigira nivyo kenshi usanga bi- bituma eh, ubugwaruka batangura kwitabi Mhm. Babe- babibona ku mareresi canke bakabibona ku bagenzi babo none ku bari mu buvuzi mwebwe muri mu buvuzi n'ivyo umuntu aturuka tuvuge nko mu muryango w'abanywi b'itabi naho aba atakuriye muri uwo muryango arashobora kuzogira iyo nyifato canke iyo ngeso eh, y'uku- yo kwipfuza kunywa itabi
Eh, ego ico ico- ico kibazo kirakomeye rwose kuko kuko kenshi eh, abana ba- bariko barakura kenshi ba- ba- ba- basubiramo ivyo babona ba- ba- bakuru babo bagira kuko babona umenga ni urabona niyo umwana ariko ariga kuvuga eh, yiga kuvuga ivyo yumva ni- ni- no mu- no mu kwiga gukora usanga ari ivyo ariko arahoha aho ivyo abona aba- abakuze bariko baragira iyo abonye rero nko muri iyo nzu eh, ba- ba- ba- ba- banywa itabi arahava akavuga ati noneho yongera ni iyo ngeso nziza ibyo mu- hava hava afata ni ibyo byiza hama agahava rero nawe nawe abipima akazohava nawe aba ari umunywi w'itabi Mm. Ko- nko nko ku batakuriye muri iyo miryango ariko mm, tuvuge nk'umubyeyi yaranyoye itabi uwo mwana ko mbura atanabibonye wewe ku bijyanye n'amagara yiwe se niyo aba yaranywa itabi cyangwa nyina ku bijyanye n'amagara yiwe mu maraso hari ikintu coba kiriyo kivuga giti eh, i- uko kwifuza kunywa itabi coba kirimo cyangwa ibyo akenshi n'ingeso gusa gusa gusa eh, ikintu ikintu kiba kirimwo ngaho ni uko mu bisanzwe umuntu iyo ariko arakunywera itabi iruhande eh, hari icyo bita tabagisme passive ni ukuvuga yuko nawe we uba uriko urarinywa gusa ntuba uri kunywa eh, urugero rungana ni- n'ibyo we aba ariko aranywa ni ukuvuga nk'umu- nk'umu- nk'umukenyezi yibungenze eh, ariko aranywa itabi ni ukuvuga umwana ari mu nda nawe nyene ingaruka mbi ziramushikira mugabo ntawuhava acavuga ngo ukuba umuvyeyi yaranyoye itabi ngo bi- ngo bi- ngo bituma eh, umwana nawe nyene azonywa itabi mugabo navyo nyene navyo nyene karimo kubera yuko eh, itabi rirafise ukuntu rikugira kugira umuja icyo twita dependance mu gihe nyina yuba yararinyoye cyane rigahava rigashika no mu eh, no mu maraso rigashika no mu bwonko bw'umwana arahava nyamwana nawe nyine mu mu- mu bwonko bwiwe yumva umenga iyo akuze hariyo akantu ko guhomba itabi kuko ubwonko bwiwe buba bu- bwaramenyereye yuko eh, ubumara bwa bwa nikotine bujayo ah, bigahava nabyo nyine bituma bimujana eh, kunywa itabi icyo umuntu yo kwita facteur de risque n'ibintu bikujanayo ego
ubisigaye neza cyane urakoze none nk'iyo muganiriye n'abanyeshuri banywa itabi uburyo babukura he ko abenshi tuganira nabo bidoga cyane ko baba badafise ubuzi ko hari ubukene bwinshi muri iki gihe abanywa itabi ba- uburyo babukura he
Eh, uburyo mu bisanzwe ni ni naho rero haca haba ikibazo gikomeye kuko ni itabi ni nka kurya ni nka kurya kw'inzoga eh, umuntu amaze kuba yaritanguye kurinywa eka ndetse rero rigatangura ku- kumubwira umuja niko novuga akaba ari afise iyo dependance atagishobora ku- kuriheba ni ukuvuga ni ha- ni hamwe abana ba- uca usanga ba- batanguye eh, kwadukana ingeso mbi eh, zo kwiba muhira kugira ngo bashobore kuronka eh, ayo mahera cyangwa ugasanga bagiye urabona nk'abana baba bari- batari mu bisagara bagiye nko nko- nko hagati mu gihugu ugasanga bagiye nko mu nko mu mirima irimye mu itabi bagiye ku- kwiba ahantu riri hanyuma bakagenda kurisogota eh, mu mpisho ni ukuvuga ngo kubona eh, umwana aba aba ashaka itabi bica bimujyana ahubwo mu ngeso mbi ndetse ziza- zizohava zigira n'ingaruka mbi kuruta n'iryo tabi yerekaranye Mm. muri iki gihe mwebwe muri mu mashuri haribonekeza uretse itabi ryonyine haribonekeza ubundi buryo bwo kunywa nk'uko uvuze eh, gu- gusogota ibyo byatsi n'ibindi haribonekeza ubundi buryo bw'abanyeshuri eh, banywa ibindi bita- bitari itabi zigurwa nko mu- mu mabutike
Eh, ubundi buryo novuga umuntu yo- Nk'ibiyayurabwenge.
yo- hava mu- Eh, u- u- ni ukuvuga kenshi kunywa itabi kenshi kunywa itabi i- kujana kunywa n'ibindi byayuramutwe kubera hariho nk- nk'abantu bafata eh, itabi bakarivanga bakarivanga n'urumogi agafata nk'ajya ari itabi agakurayo dukeyi agashirayo urumogi kugira ngo nu- niyerekaranye itabi nta n'uwuhava amenye yuko arekanywa wa rumogi kubera bagira ngo ariko yitumurira agatabi nabyo ibyo gushika ubu nta nta tegeko na rimwe ribihana ubwo kunywa urumogi biha- birahanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo iyo afashe eh, rwa rumogi akaruvungurira muri eh, mu- muri wa musogoto w'itabi ntawe uheza ngo wamenye eh, i- i- i- eh, ikindi nacyo umuntu yovuga ni eh, i- i- ni novuga n'ibintu bya byadutse tu- tutahora tubona kera eh, twahora tubibona nk'ubure mu bindi bihugu i- ibyo bita ibyo bita shisha nabyo nyine ni ibintu ikintu kimeze nk'umusogoto w'itabi mugabo gifise eh, gifise novuga umu- umupira muniniya ujya ujya mu kindi kintu eh, ba- ba- bashiramo ibintu bitandukanye bo bo abagitangaza gushika ubu ngaha mu mu bubari butandukanye eh, hano mu gisagara cya bujumbura bo bavuga yuko ata- ata kintu na kimwe kirimo coba cerekeye itabi canke ibindi biyovyabwenge mugabo twebwe eh, nk'abantu Sigurira, ba- eh, baharanira Eh, Frank mbere yuko ubandanya sigura neza icyo kintu cyitwa shisha kumbure n'abavyeyi canke abandi bariko baratwumva bagisobanukirwe neza shisha ni igiki kimeze gute
ikintu cisha ni ikintu ni ikintu cazanye muri biriya bihugu byo muri aziya y'ubuseruko cyahora gikoreshwa kuva na kera mu gu- mu gu- mu gukogota itabi mumbura bamaze kuraba amaredi baramaze kukibona kiba ari kiba ari ikintu kimeze eh, nk'agakono
kiba kimeze nk'agakono hanyuma kikaba gifite umu- umupira muremure ariwo umuntu azana azana ku munwa hanyuma muri muri ako gakono nibo baheza bagashiramwo ibintu bitandukanye bashobora gushiraho itabi bashobora gushirayo ibindi bimoga neza kugira ngo umuntu eh, amotegwe neza hanyuma rero niho mu nyuma ubu- ubu- ubutandukane aho muri ako gakono bashobora gushirayo ibintu bitandukanye bakaca bashirako n'akantu eh, kameze kameze nk'ikara gatuma gaturira ibyo bintu kazana kugira ngo- imyotsi hatumuke mwose umuntu ashobora ashobora gukwega Ibintu tutahora tubona mugabo ubu bitanguye kwibonekeza na cyane cyane hano mu gisagara cya bujumbura Mm, utababigurisha bavuga ko ata- atabiyayurabwenge birimo
gushika ubu bo bo bavuga yuko eh, ibyo bintu bakwega harimo ibimuga neza gusa gushimira biracyafite amakenga kuko nta nta byigwa birakora cyane nta babijejwe bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baragenda ngo babikurikiranira hafi barabe yuko ibyo bintu atangorane byaba bitera ku magara y'abantu urakoze cyane frank radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho no munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu no munsi n'umunsi wahariwe kurwanya itabi ku isi umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi kuri ino tariki ya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa gatanu kino ni ikiganiro bw'ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika tuje ku murongo dutangure kwakira abanywanyi bashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro tubibutse abari twumva nimero yacu hano ku ijwi ry'amerika mushobora guhamagara ko ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramo rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tuje ku murongo twakire innocent innocent uratwumva amahoro neza inosa uduhamagaye uri he
ikidamu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ikibazo cyangwa icyiyumviro
gira ni icyiyumviro umva kuri uko kwaruka rumwe itabi hariho ingaruka nyinshi mu kunywa itabi biratuma biratera n'indwara mu mutwe kandi ni ribi cyane itabi bakwiye kuryiyamiriza aho baridandaza benshi baranywa nk'urumogi ugasanga ntibakwica ubwenge neza ugasanga benshi iyo bagiye ku ishuri bagenda banywera itabi ugasanga abana barafite nk'ingaruka mbi barakwiye kwiyamiriza nk'abo bana banywa itabi bakiri bato bato hanyuma bakaba n'ingene burwanya kubera itabi ni ribi cyane iyo rinyoye no mu mutwe biratuma bikagera n'ubwenge bwinshi cyane no ku ishuri n'ibyigwa ntibirabikurikirana neza
inosa uravuze ko itabi rimeze nabi cyane kandi rifite ingaruka mbi nyinshi hari iryo waba warabayemo cyangwa waranyoye kugira ngo uduhe kumbure ubuhamya temwanyaje y'ingene byagenze
yewe uko mbona abandi barinywa nk'abo twigeze kugendana kubera ko nta tabi nanyoye baramererwa nabi mu mutwe ukamengo iyo umuvugishije ukamengo hari akantu abura mu mutwe niba umubarire n'ikintu kubera yamenyereye itabi ibintu by'amadroge n'ibintu by'urumogi umengo ntakwiriye no mu mutwe wumva itabi baba bakwiye nko kuryiyamiriza cyangwa bakabaha nk'impanuro nk'aho banywa itabi bataragera itabi si byiza ku bana bato bato mu kunywa itabi
urakoze cyane inosa frank kuri icyo nyine inosa avuze cyerekeye kuba itabi nk'uko bizwi neza rigira ingaruka ku bwenge bw'umuntu nka mwebwe muri mu ishuri abanyeshuri banywa itabi avuze ati usanga badakwije neza mu mutwe hari ingaruka ziboneka muhora mubona kenshi mubo mwigana cyangwa abarikoresha ku bijyanye n'amanota yabo
mu bisanzwe itabi ryafite ingaruka mbi nyinshi cyane rwose ku magara y'abantu mugabo itabi ukumwe risanzwe rigira ingaruka mbi bukwi na bukwi ikintu kenshi na kenshi usanga kigira ingaruka mbi inyuma y'imyaka myinshi kenshi na kenshi ni nyuma y'imyaka cumi n'itanu mirongo ibiri cyangwa irenga ni ukuvuga gusa ikintu gishobora gutera ingorane ku byerekeye itabi novuga mu minsi ikurikira ni uko nk'umuntu arinywa kamwe nababwira kimwe cy'uko riba ryarakugize kuca ugasanga iyo urigomba umera nk'umuntu yabaye yabaye yabaye nk'igijuju kuko umenga nta kindi kintu na kimwe cotorera inyishu ingorane uba ufite nyamwanya atari atari kurironka n'abundi bo nta woja ngaho ngo avuge yuko umuntu iyo yanyoye itabi aca hava akaba umuntu yasaze mu mutwe hari ingorane nyinshi cyane rwose ziza ku biribwa bitandukanye yaba amahaha yaba umutima yaba imitsi bwaba ubwonko hari indwara nyinshi cyane rwose nta mugabo ntawuvuga yuko zikunda gukora
murakoze reka tubandanye ku murongo twakire na prudent prudent uratwumva
ndabumva cyane Mm, amahoro prudent
ni inkore ni inkore Mm, ikibazo cyangwa icyumviyo
Eh, cyari ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire Mhm.
Eh, eh, yavuze yuko umwana atanguye kunywa ashobora gutangura kunywa itabi afite nk'imyaka cumi nagomba mbaze iryo tabi rizomugirira konsekanse haheze- bo, inkwirikizi ibi haheze igihe kingana iki bose ni- ni igihe ni kimwe cyangwa bivana n'ingene umuntu aba abayeho ibyo yo bitwishyura akabazo kagira kabiri kagufiya ya- ya- hariyo abantu bavuga yuko banywa itabi ari uko ngo mu gihe bashavuye baca yakira akatanywa itabi ngo akumva araruhutse U- u- utubazo twane twari utwo iyo bakoze urakoze prudent reka twakire na gerard gerard uratwumva
yego ndabumva cyane mwarakomeye amahoro neza gerard
yego murakomeye ijwi ry'amerika turaho turashima namwe
yego ntabwo turashima Mhm, ikibazo cyangwa icyumviyo
yego me ni ukuri turiko turaraba iyo sigema igize ni sigema itomeye cyane kuko urabona amagara y'abantu ni ikintu cya mbere cy'ingenzi mutegereza kugira ntiye agenda ara- arakigirira yose ingaruka nziza ndetse n'ingaruka mbi uko biza hose itabi mu majambo make yari afite ingaruka mbi nubwo aba- bagira ibyitwazo mu muntu ashavuye ngo kurinywa ngo abanyeshuri kenshi barabikoresha mugabo n'ibijya hose birafise ama efefe nka negative agenda aribonekeza ko umuntu anywa imyaka myinshi rero hari hari nk'abantu bavuga ngo yarinyweye kera kuva ngo akiri muto gushika ari umutamu asanga ageze mu myaka ya soixante da cinquante ugasanga amahese agira ingaruka mbi ugasanga benshi agenda akora kubera iki yani yose yinjiza mu mubiri ake- arashikira idaboriza mu maraso maze kuza mu maraso hama mm, igitigu ibiti amahara yose arashikirwa rimwezema itabi rirafise ingaruka mbi Ni kimwe- kimwe gusa ni uko abantu bohimiriza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bakabona yuko itabi cyane cyane nk'abantu banywera nk'amatabi ahantu hari abantu benshi mu masoko yakanke mu masengero cyangwa mu makoraniro atandukanye sema ni ibintu bisanga bi- bi- bigira ingaruka mbi cyane rwose byavuze zose rwakoreshaga ku mukunwa bakoresheje ubasisa mu mubyeyi mu mazi- mu mazuru E, icyo kim- kimwe yasiguye cyitwa shisha
eh, e, bashira mu mazuru ndakeka cyangwa mu kanwa Se- araza kudusobanurira ubu gusa nabyo nyine azima yego wumva no rwatera mu mazuru cyangwa mu kanwa ko none umwotsi hariho umwotsi ugenda mu mutwe muri indani mu mubiri w'umuntu wumva ugenda kwangiriza amagara y'umuntu no kimwe gusa iyo hariho abanyeshuri bakunda kubyitwaza ngo ba- barinyoye ngo basaza kuri sirabisi ngo bakaboroka cyangwa ku ku mashuri atandukanye ibyo hari amashuri mu meme no mu marise nk'abantu binasiye kuri lise nawe ntihakagwe ko abanyeshuri cyangwa nk'icyo ugasanga ati turi mu turumva kuraje yo kuboroka cyangwa kugira ane ibyo benshi barabyitwaje twenda ndashaka kubaza uwo muntu yuko ibyo bintu byaba bifitanye isano yuko yaboro yuko umuntu ari mwoye byavuye ati umuntu ashavuye kuzavura ishobora guhera cyangwa yuko umuntu ari mwoye aronka iyo assimilation iyo bobo bitwaza yo nawe ufite ibyo ni ukwiga iyo ni mentalite abantu bashyize mu mutwe ashaka umaze gukora ibintu ibyo cyane no mubaza ikintu we numvise yuko ariko arahigiriza yuko ibintu byose bishobora kuba ari bibi Ego.
by'itabi ego ikintu baba bariko barakora kugira ngo ibintu by'imutwe byo mutaba imvariza ingaruka mbi nubwo usanga ego bigana bimwe icyo bariko barakora kugira ngo ba- be- ba- ba- bahanurire bahimirize abantu kutarinywa Ego.
yego cyane kugira ngo Urakoze.
ibi bintu numva ko bizana ingaruka mbi ego urakoze kugira cyane ngo- gerard ndakeka frank yumvise ikibazo n'icyumviro cyawe reka tumuhe akanya abishyure mwe na prudence na prudent Eh, frank eh, duhereye kuri prudent ikibazo ciwe abajije icya mbere cerekeye umwana w'imyaka cumi yatanguye kunywa itabi nk'uko twavyumvise muri ico cegeranyo ah, mwasomye cakozwe mu myaka yahera atangura kubona ingaruka zavyo ryari hari ico bashikiriza muri ico muri ico cegeranyo
ego kuko arakoze kuri icyo kibazo kuko ni ikibazo gikomeye ko abana bakiri bato batangura kunywa itabi igicuma bivuga ko uko umuntu atangura kuyinywa akiri muto niko ingaruka mbi zera ziba mbi cyane rwose ibyo nabyo bisigutse kuko mpereye ku bwonko ubwonko bw'umuntu mu bisanzwe bugenda burakura nawe nyine uko akura ni icyo bita maturasiyo iyo rero umwana atanguye kurinywa akiri mutoya ni ukuvuga yuko ubwonko ntibuba burakura ngo bushikaho bumera nk'ubw'umuntu akuze iyo utanguye rero kubuha ibyo biyayuramutwe hakiri kare bavuga yuko buca butangura kononekara ni nka bimwe bavuga yuko ni nk'ukwamura icyamwa kitarakomera mu bisanzwe ego buca butangura kononekara hakiri kare ari nacyo rero gituma kenshi na kenshi nkava ndakigaruka ko nicyo gituma kenshi ajya amashyirahamwe akora ibintu by'amatabi usanga agomba cyane gushyira ingufu y'uko abantu borinywa hakiri kare kugira ngo kugira ngo bazokure ntuvuga bariko bararinywa kugira ngo bandanye baronka abarigura mugabo rero ngerageje kubandanya kuri ivyo vy'ingaruka mbi ingaruka mbi iyo umuntu yatanguye kurinywa hakiri kare nazo nyine izo ngaruka mbi zizoza kare kandi zizoza ari mbi ari mbi kuko yatanguye kurinywa hakiri kare ubwonko ntiburakomereka ndetse n'ibindi byimba by'umubiri biba biramera nk'ivy'umuntu akuze nyine kugira ngo bishobore kwigwanira niko novuga icyo niko nogisigura ku cerekeye ingaruka mbi ku mwana akiri muto afise nk'imyaka cumi cyangwa iri mu bya cumi hari ikindi umenga yabajije kivuga bembi purida na gerard bagarutse ku cerekeye uko kuntu abantu bakoresha itabi bakavuga yuko ribafasha gutekana muto cyangwa kubafasha kuboroka cyo mu kivuga
icyo icyo no kivuga ko ubwa mbere novuga yuko icyo kintu abantu bagifate neza nta ingaru itabi nta ngaruka n'imwe n'imwe nziza ifise nta na rimwe nicyo gituma atari kujya kw'inzoga bisanzwe kunywa itabi nta kuvuga ngo unywe rimwe nta na rimwe yemerewe kuko inzoga baravuga bati unyoye unyoye kamwe ntacyo bitwaye kuko itabi nta na rimwe riba ryemerewe kuko igihe kivuga yuko riruhura nacyo isiguro navuga yuko isanzwe kuko ni imeze nk'ibindi byose bikabura ubwenge kuko nabivuze imbere yuko mu itabi harimo ubumara butandukanye harimo n'icyo bita nikotine nikotine nayo mu bwonko bw'iwacu turafise ubuhimba navuga bwakira nikotine nikotine icyo bita amaresepiteri nikotinike iyo rero iyo nikotine yo mu itabi igiye igashikira utwo duhimba two mu bwonko biratuma bikabura ubwenge ukumva umenga uri kuramererwa neza niko ibiyayuramutwe byinshi usanga bimeze mugabo muri uko kumererwa neza nta kintu na kimwe biba bivuze kuko iby'akanya gatoyi kandi wumva ugereranije n'ingaruka mbi uri kwiga usanga ata kintu na kimwe biba bimaze wanashaka ngigiye ko ntanga n'akarorero n'abantu iyo abaganga bariko barabafasha guheba itabi usanga akenshi imiti ikoreshwa ikozwe ikozwe muri kugira ngo umuntu bifashe yuko ubwonko bwomenyera ko uza uragabanya duke duke hanyuma iyo nikotine agateba
urakoze cyane tubibutse ko muri kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumire wacu ni frank nziza arongoye ishyirahamwe abm abm ni ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga igisata cy'ubuganga mu burundi association burundaise des étudiants en médecine imwe mu migambi yaryo ni ukugwanya indwara zitandukanye harimo n'iziva ku kunywa itabi frank araza kongera tubwire bimwe mu byo bakora mu ishyirahamwe kumbure tugarutse ku kibazo cya gerard gerard yabajije bimwe mu byo mukora mu guhimiriza abantu kutanywa itabi cyangwa kurwanya itabi alo frank
ego ndabumva
mwanyumvise
yego numvise icyo kibazo mwabagije cyico cyico turi ko turakora twebwe icyo dufatira ko tuvuga tuti iziza guhona zitera mu ruhongore tugaca tuvuga tuti rero reka inguvu za mbere tuzishyire na cyane cyane mu rwaruka twebwe rero mu ishyirahamwe ry'iwacu kuva kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu twarashyizeho icyo twita icyo twita amakurebu sante mu mashuri atandukanye muri ayo makurebu sante rero niho duhava rimwe ku ndwi tukarungika abanywanyi b'iwacu kuko baba basanzwe ari ibintu byo biga ndetse tukagira n'amahugurwa atandukanye kugira ngo dutange ubutumwa bumwe kandi butomoye hano bakagenda kuri kuri nyamashuri bagahimiriza abo bana bakababwira ingaruka mbi zitandukanye z'itabi reka ndetse bakumviriza n'abo bana niho niho kenshi na kenshi dukura n'ibi byiyumviro bitari byo usanga urwaruka rufise tukaca tugerageza rero kubaha impanuro ziba zihuye n'icyo ubuzima bujyanye n'amagara meza hanyuma ikindi cya kabiri nacyo ni uko kenshi na kenshi twifadikanije n'abamenyeshamakuru duhora tujya mu maradiyo nk'uko turi kuzabigira ngaha kuri radiyo yanyu tugatanga ibiganiro bitandukanye abanyagihugu bakabaza ibibazo kugira ngo dushobora gutanga umuco kuri ibi bibazo byose baba bafite kunywa itabi hanyuma ikindi nacyo ni uko tubifatiganijemo n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikibazo cya sida duhora tugira amanama yo guhimiriza abantu batandukanye baba baba bitandukanye rwaba urwaruka baba bakuze cyangwa tukagira bimwe bita amasekeza cyangwa kampani kugira ngo abantu babone icyo kibazo ari ikibazo gikomeye reka ndetse tukanarenza ko tukagira tukagira no gusaba kimwe bita pedoye kugira ngo hafatwe ingingo zikomeye zo gukingira abanyagihugu izo ngaruka mbi zo kunywa itabi aho novuga ni ibyo gushyiraho itegeko ryotunganya ukungene itabi rimwa ukungene rihingurwa n'ukungene rigurishwa kugira ngo abantu banywe itabi baze bararironka biboroheye cyane kuko nabyo bifasha kugira ngo gabanure abantu bari ego turaza kugaruka kuri icyo nyine muvuze cyerekeye amategeko mubona yofasha mu kugira ngo ikoreshwa ry'itabi rihagarikwe cyangwa ingaruka zayo zishobore guhagarikwa tubandanye ku murongo ariko twakire n'abandi banywanyi biriya ijwi ry'amerika twakire nije imbere nije imbere ikibazo cyangwa icyiyumviro alo nije imbere uratwumva nije imbere kumbure nije imbere telefone iramugoye reka twakire robert robert uratwumva
ndi kubumva neza amahoro robert
yego kuri twese
ikibazo cyangwa icyumviro ku bijyanye n'itabi
murakoze cyane ibijyanye n'itabi babivuzeho cyane iby'ingaruka zitera uko rimeze ariko nanjye ndashaka kwibaza ni ese ko tuzi kandi dusoma ku matangazo aba arimo itabi ibipapuro biba bipfunyitsemo iryo tabi amenshi abavuga ko itabi ari ribi ku buzima bwacu ku buzima bw'abarinywa cyangwa se ababa barikoresha ni iki cyafasha kugira ngo ubwo buzima bwe kwangirika tuzi ko itabi rivamo amafaranga menshi rizamura ubukungu bw'ibihugu ariko se ni gute hafatwa ingamba habaho kuzamura imisoro ndetse no kuzamura ibiciro byabyo ariko tubona ntabwo bibasha kugabanya abarinywa ntabwo bigabanya abarinywa ahubwo bariyongera igihe n'ikindi rero nkibaza ni se ni iki nka leta cyangwa se abayobozi b'ibihugu cyangwa se abashinzwe ubuzima mu bihugu ni iki bajya bakora kugira ngo bashishikarire bashishikarize abanywa itabi kurire hanyuma ndagaruka ku rubyiruko mu by'ukuri urubyiruko iyo hatanywewe itabi ryanyuze mu nganda hanywebwa amatabi y'ibiyobyabwenge harimo urumogi ni iki cyafatwa nk'ingamba mu kurinda urubyiruko kuko nibihera mu rubyiruko nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze uhagarariye iby'ubuzima yari abivuze ko hakigishwa urubyiruko ariko biragora cyane kugira ngo babe bashishikariza urubyiruko kureka itabi hari ababa bararifashe batoya kubera ubuzima banyuzemo bacamo bikagorana rero kuba urubyiruko rwabasha kwitabira kureka itabi ni iki cyakorwa mu byo ni ibibazo cyane hari ukuzamura imisoro ku baricuruza hari no ku no kuba bagenda bashaka uburyo bazamura ibiciro byaryo ariko ibyo nabyo ntabwo bitanga umusaruro cyangwa se bitange umurongo uhamye icyo ngicyo rero nibaza icyo numva cyabaho ni uko abakuriye urubyiruko ubuyobozi bw'urubyiruko cyane cyane bashishikariza urubyiruko hanyuma hagafatwa n'ingamba z'ukuntu ryagenda ricika nubwo ryongera ubukungu cyangwa se riteza imbere ibihugu bicuruzwamo ariko numva itaba cyiza uko ridutwara abantu twakakwiye kujya turireka dushishikariza n'urubyiruko kuko ariko hanini rugenda runyura muri ibyo ngibyo hanyuma tukagira ingamba zifata twe nk'urubyiruko nanjye ndakera urubyiruko ariko itabi ntabwo ndinwa ndavuga ni rero twe nk'urubyiruko tugomba kwifatira ingamba kuko itabi si ryiza itabi si ryiza kuva kuri rimwe kugeza ku ijana ntabwo ari byiza nta cyiza cyaryo tubona none robere wavuze bitari bike kuri wowe none ubona ikibazo kiri mu barigurisha cyangwa ikiri mu gwaruka wabuze ko ugwaruka wabuze ko ibitigiri bisa n'ibyiyongera ahubwo bo barugwaruka rutari ko ruravavanwa n'izo ngeso cyangwa n'iyo nyifato cyangwa n'abagurisha amatabi kuri wowe ubona ari ikibazo
hari icyo yavuze ngo bakongera imisoro cyangwa se ko bakagerageza uburyo barika intege cyangwa se baca intege baricuruza mu by'ukuri byo urubyiruko cyangwa se abarinywa bataribonye cyane ntabwo barikoresha icyo rero nge nifuza uko bagenda nifuza yuko habaho kugenda bagabanya bagabanya uko ryoherezwa cyangwa se ricuruzwa mu bihugu hanyuma mu minsi izaza cyangwa se mu myaka izaza byagenda ricika kuko ntabwo ubukungu bushingira ku kintu kimwe gusa hakorwa n'ibindi urakoze cyane robert reka duha akanya frank akwishimire ko tujya ku munywanyi akurikira frank kuri wewe murantunga robert aratanze ibyiyumviro bitandukanye byerekeye ukuntu kumbure uko kunywa itabi gushobora guhagarikwa cyane cyane mu gwaruka amategeko canke ingingo zikwiye gufatwa kuri we kugira ngo gukoresha itabi bihagarikwe n'ibiki
murakoze mu bisanzwe ingingo zikwiye gufatwa zigabuye mu mice kubiri ni ukuvuga ni ukugabanya ibyo bintu bibiri nicyo bita lofwera domande ni ukuvuga no kugabanya yuko abantu iryo tabi barironka kongera ukagabanya n'uko iryo tabi abantu babyifuza ibyo nabyo rero ntanze ngira ko mfatiye kuri ibyo yavuze nk'akarorero iyo udugije umusoro cyangwa amatagisi cyangwa amayempo mu gihugu ni ukuvuga yuko ubwa mbere na mbere amafaranga yinjira mu kigega cya leta acaba menshi nkumbure akaza no gusubirira ayo ayo boritoje ko riri ko riradandazwa ikindi kigira kabiri ni uko n'iryo tabi rica rizimba ni ukuvuga ngo lofro ni ukuvuga uko abantu barironka bica bigorana nawe nyine yabivuze yuko iyo bigoranye kurironka ni ukuvuga abantu baca bagabanura kurigura nk'ubu ndaguhaye akarorero nkino mu burundi naho tutaraja kure cyane hino mu burundi itabi ryose ryinjiye ngaha mu burundi baritoza ko amafaranga mirongo ibiri n'abiri ku itabi rimwe rimwe ryose ni ukuvuga ngo ni siko byamye kuva kera bagiye baraduza kandi nuvuga yuko ni intambwe itari no kubera hari ibihugu bikiri inyuma yaho hano ikindi yavuze ikindi yavuze ni ikintu bijyanye n'ukungene ipaki itabi bimeze nacyo ni n'ikindi kintu gikomeye cyane kimwe mu byo itegeko riba rivuga ibihugu bimaze gutera imbere babwira ajyamashyirahamwe akora itabi yuko ku itabi ata kintu na kimwe cyo kwamamaza itabi usubira kwandika ko ahubwo yuko hajya bahora bandika ko ibyo kwamamaza buhashyira bushyiraho ibintu by'abantu yuko itabi ari ribi mu bihugu bimwe bimwe baramaze kubitangura hariho ibihugu bitari bike iyo uguze itabi ku ipake haba handitse ko ati itabi ni ribi itabi ni uburozi ni ukuvuga ukarinywa ubizi ubu noneho bariko barazana bariko barasoza n'ikindi gishasha c'uko itabi ryoba kivuga nuvuga la marque icyo bita pake neutre ni ukuvuga yuko itabi uriguze ntiworigura uryita ngo ni mariboro canke ni supermatch kugira ngo imwamamaze izina ry'itabi kuko hari igihe izina ry'itabi rishobora kuba ryo nyene intandaro yuko abantu barikunda ukamenga ni nka kurya umuntu akunda umuduga akavuga ati uwo muduga ni umuduga wakozwe na na marke nziza ukamenga rero ni ikindi kwamamaza iryo tabi ni ukuvuga rero ngerageje kumwishyura ingamba zitandukanye ziteza gukorwa ku mpande zitandukanye hariho n'akandi kantu yavuze cy'uko byinjiza amahera menshi mu biga by'amareta ibyo nabyo hariho hariho hariho nuvuga ubundi ubundi buhinga bwo kubisubiriza kuko hari icyo bita la substitution par de culture économiquement viable ibyo nabyo ni ukuvuga yuko ufata nka bajya abantu bahora barima n'itabi ukababwira uti itabi nimurihebe kuririma murime ibindi bintu nimurime umuceri ni ukuvuga ngo amareta akabishyiramo uburyo kugira ngo abantu babone yuko itabi atari cyo cyonyine gishobora kubabeshaho ugafata ba bantu bahora badandaza itabi ukabereka ukundi kuntu kwitunganya kugira ngo babone yuko itabi atari ryo ryonyine rishobora kubatunga bashobora gukora ibindi itabi ritarimo
urakoze cyane reka twakire na keza keza turi kumwe
ego turi kumwe cyane keza shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego nataka mbanze ndamutse umutumire
ego
ego nataka ndababaze akabazo gakurikira muba mumaze igihe kingana iki iryo shyirahamwe ryanyu murishinze murabye ingene muriko murakora mubona mutera muja imbere ko mbona omenga abanyitabi baguma biyongera hanyuma hari ikindi kibazo bikurikira nashaka mbaze ko twama twumva cyane cyane ishyirahamwe ryanyu ritanga izo mpanuro mu gihe hageze itarike mpuzamakungu yahariwe kurwanya itabi iki gituma mwibonekeza cyane cyane muri aya matariki n'ubu biba bikenewe kurusha cyane hanyuma interano nashaka ntange n'iyi mu bisanzwe leta mwari mukwiye kujya hamwe na leta leta mukayisaba akaba ritangura kugira urugamba rwa mbere rwo kurwanya itabi ikabishyiramo ingufu mbere kujya ihora igwanya n'ibiyayuramutwe ni ukuvuga ziriya nzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'ibindi mu bisanzwe ugiye kuraba usanga usanga itabi nk'uko mwabivuze neza mugitangura nta kamaro na gatoya ku mubiri w'umuntu usanga rifise atari uko usanga ririko riramwica ahanini ugasanga mbere n'ubutunzi bw'umuryango rirabusesagura ahantu usanga akarorero nk'umuntu usanga yaranyoye kuva kera aragera igihe wenyine ugasanga yemeza ko atari rose adasinzira urumva aremera no guheba ibyotunze umuryango akajya kugura iryo tabi ego icyiyumviro cyanjye byari icyo murakoze urakoze urakoze kaze frank kuvyo avuze byerekeye ibitigiri by'abantu biyongera abanywa itabi ni navyo robert yari yavuze vyoba ari ikintu icyo nokwita perception coba ari ukuri yuko ibitigiri by'abantu batera biyongera canke kuri mwebwe mubibona muri mu buvuzi mubona igitigiri ciyongera canke utwigoro turiko turakogwa muri ibi bihe two kugwanya itabi turiko turakora
mu bisanzwe mu byigwa byakozwe mu myaka mu myaka ihebye byarerekanye yuko kabisa ibi byumvikana subiramwo frank telefone yawe isa n'iriko iracika gato subiramwo mu byo muvuze
yego ndiko mvuga nti mu byigwa byakozwe ko navuze yuko dufite ikibazo cy'uko ata byigwa bikwiye dufise bishobora kutwereka neza ibiriko biraduga cyangwa ibiriko biramanuka ibyigwa byakozwe mu myaka iheze nuvuga muri iyi myaka nka cumi iri imbere byarerekanye yuko mu bice imwe igihugu abanywa itabi babandanya bumvikana mugabo jewe ikintu ikintu ikintu mvuga ni uko yaba byakunda hamwe byoshoboka ni nacyo dusaba yuko hakorwa ikigwa cerekana neza mu gihugu ukungene byifashe n'ukungene byagiye biyongera niho twubibona neza mugabo icyo navuga kuri icyo kibazo ubajije cyo kuvuga igituma abantu baguma biyibona ni uko nk'uko nabivuze gushika ingamba zikomeye ntibirashika neza aho twebwe twifuza kuko nabivuze yuko urugamba rwa mbere novuga aho bihagaze hariho ikintu kinini kibangamye cy'uko atategeko rihari hariho ingingo nyinshi zidakunda yuko zifatwa kuko zitaba zifise aho zokwamura novuga izo ngingo bofata urumva rero novuga nti tugira ibibandanye biduganye mugabo ntibisigura yuko utwigoro turiko turakora tutariko turagira ikimaze nuko ahubwo yaba utu twigoro tutariko turadukora itigira ahubwo biba biduga ku rugero rurengeye cyane rwose yabajije igihe ishirahamwe ryanyu rimaze rikora kandi n'ukuntu mukorana na leta nabyo nyine birakenewe reka mpere kuri icyo kuri icyo cya nyuma yavuze yuko koja hamwe na leta ikintu nomubwira ni uko dusanzwe turi kumwe kuko twebwe turakorana n'ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida na cyane cyane kuri ibi byerekeye itabi biciye mu mugambi wayo w'igihugu wo kurwanya indwara zitandukira kandi zigendana igihe kirekire nkubure uko mutashoboye kubaronka nabo nyine bari kuvuga ibikorwa nabo nyine twigoro bariko baragira niho nkumbure ngira ngo keza ari kuca yumva uburyo tuba turiko turakoranamo hanyuma ku vyerekeye ishirahamwe ry'iwacu ishirahamwe ry'iwacu rimaze zorumanya imyaka cumi n'itanu muri muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi nyene kuko ryabaye ryatanguye mu bibiri na kabiri hanyuma ico yabajije naco c'uko dutera imbere twe tubona yuko turiko turatera imbere kuko aho twari turi humbure haraciye imyaka itanu siho siho turi hanyuma ikindi naco yabajije cerekeye iki c'uko umenga tuboneka cane iyo hageze mu minsi mpuzamakungu
iyo nibaza yuko ata ntuvyemeza cane kuko gusa ubu munsi mpuzamakungu igituma ariho bumva ubutumwa bwinshi nuko haba ari ikibazo nyine cyabaye mpuzamakungu abantu bose n'icyo baba bariko baravuga nayo ubundi no mu no mu minsi yose kuva ku wa mbere ukwezi kwa mbere gushika mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri tuba turiko dukora ivyo bikorwa bitandukanye gusa abanyagihugu ntibo bandanya bavyumva nk'uko baba bariko baravyumva iyo hageze naho ni menyesha makuru usanga biriko birabivuga cyane ugasanga ijwi ko rija kure kuruta uko bisanzwe urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa gatatu tuganira ku byerekeye amagara y'abantu no munsi nk'uko mubyumvise n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ku isi umutumire wacu ni frank nziza arongoye ishyirahamwe abm ni ishyirahamwe ry'abanyeshuri biga igisata cy'ubuganga mu burundi association burundaise des étudiants en médecine imwe mu migambi yabo rero bakaba bafise n'iyo kurwanya indwara zitandukanye zitandura harimo n'iziva kuri uko gukoresha n'uko kunywa itabi Eh, tumira amate turagaruka murakoze
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika saa mina n'iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga tubandanye ku murongo twakira abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ku kibazo guca itabi uyu munsi aho turiko turaganira ku munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ku isi e, twakire steven steven turi kumwe halo steven
hamwe ego uratwumva ikibazo canke iciyumviro
yewe ni intererano Mhm.
yewe akenshi ubundi mugere ndakunze kubona urwaruka rukunze kuba rukoranywa itabi Mm.
naje nigeze no kubona nshaka buke buke Mhm.
kandi ingaruka mbi z'itabi tukaba tuzizi mugabo nasanze kunywa itabi bitumwa n'uko eh, uba ufite umugenzi mujyana arinywa ugasanga ari kwigishije nohanura kenshi nohanura abageni nkatwe twirinda aba- abagenzi babi abagenzi usanga bariko- bakarinda abagenzi banywa itabi kugira ngo barikwigishe urinywa Iki- ikibazo naco mbere ko kuri- kurwanya itabi kugira ryinjire mu burundi nenga byoca- bizoca mu myaka myinshi canke bariko barakora iki kugira ngo ab- umubare w'abari- barinywa itabi bagabanuke Mm.
ikibazo cane cariye Eh, steven twagize- twa- ntitwashoboye kuronka abo mu bu- mu bu- mu rwego ah, rw'amagara y'abantu cyane cyane ku bijyanye no kurwanya itabi nibo icyo kibazo bari kukikwishira neza na neza kukiriko kirakogwa ariko reka tureke Mm.
frank kumbure ko eh, rimwe na rimwe bakorana twumve mu bimwe mu byo mu byo bariko birakorwa muri iki gihe mu kuhagarika itabi frank rero
yego yego mu- murakoze nk'uko mubivuze dusanzwe tubi- tubikorana kandi byinshi iyo ba- iyo babikoze tuba turi kumwe bara- bara- baradutumira nk'uko natwe batumira iyo iyo- iyo tu- twagize ibikorwa mu ishyirahamwe nuvuga nti ibiriko birakugwa naho bi- bitarashika aho umuntu yo- yovuga yo- yovuga yuko ari ari- bishimishije cyane yahari kuko eh, navuze yuko bagira bagira ama- amasekuza atandukanye yo ku- guhimiriza na cyane cyane waruka rwaba ruri mu mashuri cyangwa rutari mu mashuri eh, kugira kugira ngo itabi ritangure eh, kurinywa Eh, bon, wanashaka eh, kwereka yuko ba- ba- ba- nuvuga icyo kibazo ba- bariko baragitahura uko mu mwaka uheze mu bihumbi na- na- na- na- na- cumi na gatandatu eh, biro biro by'umukuru w'igihugu byandikiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bu- bu- busaba yuko hokorwa ibikorwa eh, novuga bi- bininiya cyane byo guhimiriza eh, abantu ubu- ubu- ubu- buheba itabi ari naho rero hakozwe ga igikorwa kininiya cyane cyabereye eh, kuri ku kibuga ku kibuga cy'umupira Prince Ruyiwa Gatare ariho bari batumiye urwaruka rwinshi cyane rwose rwari rwaje gukurikirana eh, izo nyigisho zariko zirahatangirwa hara- harakinwe udukino dutandukanye twerekana eh, ingaruka mbi zitabi eh, eka ndetse n'ubundi butumwa bwa- bwarahatangiye butandukanye mugabo rero tukavuga tuti naho hariho eh, utwo twigoro turiko turagirwa tubandanya tuvuga ahubwo kugira ngo itabi ni ukuvuga turi
Eh, murakoze cyane Eh, reka twakire na ngabirano ngabirano uratwumva halo ngabirano ngabirano ndumva yavuye ku murongo wa telefone Eh, urakoze cyane frank nziza Ah, utubandanyije kuvuga ku bijyanye n'ubutunzi bwo mu ngo ah, akenshi wavuze ko nk'itabi rimwe rigurwa nka mirongo ibiri n'abiri y'amarundi niko
oya oya oya nangahe
ndetse nabi navuze yuko itabi baritoza ikori ry'amafaranga mirongo irindwi n'abiri Mm. itabi rimwe rigurwa nkangahe
itabi rimwe usanga ari wa gira nka ijana na mirongo itanu cyangwa amajana abiri nagisanga atabigenze neza kuko naje ntaryunywa mugabo ni itabi abahora barigura ndabona yuko riri ijana na mirongo itanu cyangwa amajana abiri ipake yose ikagurwa nkangahe ipake yose igurwa nkangahe kugira ngo umuntu agereranye icyo kindi kintu yogura at- ak- aretse kugura iryo ta- iyo pake y'itabi usanga igurwa nk'amafaranga ibihumbi bibiri hagati bivanye na eh, na- na marke usanga rigugwangira hagati y'ibihumbi nka bibiri na bine Mm, bibiri na bine ni ukuvuga nka- nk'ibihumbi bine niba bigurwa ibihumbi bine birashobora kugura ikiro cy'umuceri
narenga naho bisoba na bibiri ikintu cy'umuceri kiba kirimo Mm. Bi- bivugwa ko nk'uko E- oms bivuga hariho akabazo muri telefone yanyu reka kumbure eh, bagukure ku murongo barakugarura Eh, hariho amajwi agaruka mu murongo Eh, radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc muratutunga Eh, hariho amajwi yava muri telefone ya frank nziza ariko turamugarura ku murongo kugira ngo tubandanye ikiganiro nk'uko tuba twabivuze mbere hari ingingo zijyanye no kurandurana n'imizi ingeso yo kunywa itabi zofatwa nk'uko bivugwa na oms ibihugu byofata nk'ingingo zimwe zimwe mu gukingira abanyagihugu babyo nk'uko bavuga barenga ku mamiliyoni ingwara nyinshi no gupfa bivuye kuko kunywa itabi oms ivuga kandi ko byofasha kugabanya ubukene mu miryango mu cyegeranyo bakoze eh, ku nshuro ya mbere basanga ku- kurwanya kino kibazo eh, kibangamiye ah, abanyagihugu ah, bi- bishobora gu- no gufasha gukingira ibidukikije oms ivuga yuko imyavyo y'itabi irimwo ubumara bubi butandukanye bushika ku bwoko ibihumbi ndwi Ah, oms ivuga kandi ko atari ibyo byonyine ivuga ko kunywa itabi bigabanya ibikorwa bi- bizana iterambere mu miryango hakaba ihitamwo ry'ifungura nabi kandi bikanakwiza impwemu mbi mu mazu Ah, reka eh, tugarure frank nziza ku murongo turiko turaja ku musozo w'ikiganiro aduha akajambo ka nyuma canke impanuro frank nziza turakuronse ku murongo ivyari vyagoranye gato ariko akajambo ka nyuma dusozere kino kiganiro canke impanuro n'izihe urakoze
ego akajambo kanyu no ha abantu bariko baratwumviriza nuko itabi ata muntu n'umwe ritangura iyo ritanguye byomugora cane reba bwo butumwa no mutanga Eh, hanyuma ahasigaye bashimira kubona mwa- mwaduhaye aka karyo kugira ngo abantu bariko baratwumviriza bashobora kumva eh, ingamba turiko turakora kugira ngo itabi
urakoze cyane frank mu majambo make cyane ijya eh, ujya mu gwi wa club de sante mugira wogerageza kubwira abanyeshuri bamwe bamwe aho mubigirira na ryari mm, muri make
uwo mugwi dusanzwe tuwufise mu mashure atandukanye ni ukuvuga ngo amashure eh, ahanini ni amashure yo ngaha i bujumbura ni ukuvuga amashure asanzwe eh, asanzwe ab- abiga nayo iyo migwi tuganije gusa icyo nuhamagarira nk'abanyeshuri bariko baratwumviriza abazoyumva ku ishuri yabo yuko ari nuko boza barayitabira kugira ngo bashobore kubaha ubwo butumwa urakoze cyane ni byiza cyane frank nziza arongoye abm urakoze cyane kwitabira kino kiganiro kuri uno munsi wahariwe kurwanya itabi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na innocent kimenyi yadufashije kwakira amatelefone no kwegeranya kino kiganiro ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mubandanye mwumviza ibiganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi ry'amerika